iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwacu rwa interineti ni wazi itatu radiyo yacu voa akadomo koma mwiriwe neza se ni tomasi kamirindo basuhuza murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nguko rero simbatindiye turi kumwe na pita pita we pita urakomeye
ndakomeye ndaho ubushize twari twasezeranye ngo uzadufungurira ikiganiro kubera ko twakwambuye ijambo ku wa gatandatu ushize nuko umwanya ni uwawe rero
bo tu- turagaruka kuri ya ngingo y'ubushize eee
icyo navuga mbanje kubashimira uyu mwanya muba muduhaye kugira ngo tugire ibyo dutangaza mu- mu- tubatangariza twari mwari mwatumiye bwana musanga batware kirema yego umuvunyi wungirije Eh, muri kumubaza ku ngingo y'ibyerekeranye na ruswa Mm,
mu by'ukuri ndamanza gushimira leta y'u rwanda mhm, yata- yakoze ibintu bikomeye cyane kurwanya ruswa mm, biragaragara biragaragara bigaragarira amaso ariko hari ikintu ngiye kugarukaho eh, nta byera ngo de.
yego
burya ruswa Mm, ruswa n'akarengane n'ikene wabo ni ibintu bikundana ni ibivandimwe ni ibintu bigendana eh,
Eh, ahari ruswa haba hari akarengane ahatari akarengane haba hari ikene wabo ni ibintu bigendana eh, ikintu ndibandaho cyane hari hari ikintu kiri aha ngaha mu rwanda giteye n'impungenge mhm, kuri iri teka rya cyamunara mm,
ku bantu baba barananiwe kwishyura amabanki mm,
hari ikintu rero re- leta itazi mhm, kuri bari abahesha b'inkiko mhm,
ugasanga eh, inzu yari ifite agaciro ka miliyoni mirongo itandatu yego bari aba ba egisiperi ngo bashinzwe kuziha agaciro Mm, ugasanga inzu bayihaye nk'agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshanu kandi mu by'ukuri mhm, iyo iyo iyo nzu yari ifite agaciro karenze ako bayihaye eh, nyiri kuyigura nyiri kuyigura mu cyamunara aha.
na wa muhesha w'inkiko uko biri kose hagati yabo haba harimo koperasiyo ariko ni ukubikeka ntabwo wabihamya oya ntabwo Eh.
nabihamya ntabwo ndi- na- na- na- nabihamya eh, byabaye henshi byabaye henshi ukabimenya Eh.
ko ukabimenya ko umuhesha w'inkiko nuguze mm, hari ukuntu babipanze Eh, byumvikana cyane ehe Eh, eh, ibyo bintu leta ikwiye kubikurikirana kandi ni ikibazo gikomeye cyane sinzi ko ubu mu rwanda mm, nta nta masaha abiri ku bitangazamakuru byahita hadaciyeho cyamunara mhm, ntabwo ni indwara ni indwara iri hanze aha ngaha ariko niba umuntu ananiwe no kwishyura mm, ntibaha agaciro inzu ye gakwiriye mhm, hanyuma udusigaye natwe arebe icyo yatumaza mm.
ikindi ngiye gukurikizaho Eh, wanzura ariko ese ko n'uva uhumagira uri kugenda
narindi gutaha aho gatoya nari kuzamuka ahantu ni ka siporo ni byiza birumvikana eee nuko ruswa yo hano barayirwanya pe ariko hari ikintu navuga ruswa mu rwanda bafunga uwo barutse abakingira ikibaba barayirya kandi bikagaragara ntabwo nk'urugero nk'aya mazu amaze iminsi asenywa ariko rero pita hari hari ikintu umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa yavuze yasobanuye ati ati abanyarwanda bitiranya ruswa no gucunga neza ibya rubanda ati abantu b'abategetsi bo hejuru atangaye ingero z'abaminisitiri na ba sokereteri d'eta ati bo yego ati ntabwo bakora ku mafaranga n'intoki zabo bo bacungira hariya hejuru ntaho bahurira n'amafaranga ati ikindi burya amafaranga menshi ajya mu nzego z'ibanze muri za disitirigiti niho hajya amafaranga menshi cyane ati niyo mpamvu hagaragara ibibazo bya ruswa kubera ko aribo bacunga n'imishinga y'iterambere kurusha izindi nzego zo hejuru za leta ni uko yabisobanuye kuki numva se kandi umbwiye ko wakurikiye ikiganiro ibyo bintu ntabwo byakunyuze
yarabivuze ariko reka nk'uru urugero ndi gusoza hizi egiserensi ubushize muri hizi egiserensi ni ukuvuga perezida wa repubulika
yego yavuze ikibazo muri infrastructure ukuntu umuhanda utangira ari muzima ukarangira wabaye umushumi marerezoma nyuma y'icyumweru ya bibiri minisita wa wa minefura nawe yarabyemeye yemera ko ibyo bintu byabaye iyo byemeye ko umuhanda turabizi urahenda uba ufite n'ibipimo uba ufite n'inyigo mu rwanda dufite abahanga kandi ibintu byose biba byarizweho bakavuga umuhanda uzakorwaho ibirometero ubi n'ibi ufite ubugari ibi n'ibi yego nta bakonsirita baba bahari kugira ngo uwo muhanda ujye kurangira ubaye umushumi
ariko rero burya rero ibuye ryabonetse ntiriba rikisha isuka bivuze yuko ubwo ngubwo bizakosorwa
yego
niko mbikeka pita we reka duhinire ahangaha kuko hari nayo hano utegereje umaze akanya ndagushimiye rwose murakoze murakoze ariko rwose batubabarire batworohereze ibintu by'ikimenyane bimeze nabi hano
ubwo mujye muhora mubivuga hanyuma buriya bizakosoka kuko n'umuvunyi yavuze yuko umuvunyi mukuru wungirije yavuze yuko hari nimero mushobora kujya mutangaho amakuru nubwo yego ataba ahuye na ruswa cyangwa se ariko ukavuga ikintu cy'ikimenyane nk'icyo ngicyo kuko yashimangiye ko uruhare rw'abaturage ari rufite akamaro cyane nibo nibo guhindura ibintu nibo bishingiyeho mujye rero mutanga amakuru ariko munishinganishe yewe urakoze cyane birumvikana ariko hari ubwo utanga amakuru ukabizira niyo mpamvu nkubwiye ngo mujye mwishinganisha
ukishinganisha he ukishinganisha he ariko ntabwo byaba agaterera nzamba dushimira byinshi leta ikora ariko ikurikirana ibintu by'ubwubatsi uburyo abantu bubaka bakarinda buzuza ahubwo bikarangira basenyeye umuntu umuntu yarubatse ku manywa barangiza ngo bari barangariye ngo muri kampani ya perezida kandi abantu barubakaga muri kompani ya perezida hari nijoro ugasanga nizo mpamvu bagenda bitwaza ibintu byo kubaka ibintu by'itangwa ry'amasoko n'ibi bintu byo guteza muri cyamunara harimo ruswa harimo ruswa no gufata amaguzanyo uragenda uri umuturage muri banka ujyanye agasambu kawe uragira ngo baguhe amafaranga bakayakwima umukire ufite amaguzanyo angana iki na make mu kanya akabaraje bamuhaye inguzanyo kandi wari ushaka kwizamukira ni ruswa ni uko zitangwa mu buryo bwihishe leta idashobora no gupfa kubona keretse ari ababikurikiranye bari maso ye pita we ndagushimiye cyane rwose reka duhe n'ijambo na yohani ye umugoroba mwiza murakoze murakoze namwe ye yohani we
amahoro y'imana nshuti yanjye urakomeye ni kamirindi ye ni kamirindi wiyamira mu biganza by'imana mugenzi twese
ni impore ni impore rwose uratangaza iki
natwe ni impore ni umunezero icegera cya mbere c'umukuru w'igihugu aje kutwugurura ivuriro aha mu rugombo Mm.
byagenze neza aduhimba araturemesha ukuntu hagiye gucukurwa ubwo butare hano iwacu mu ntara c'ibitoke komine mabayi muzabonamo imirimo
Eh, ibiduga biri abashoferi iki ah, mugabo igihugu cyose nicoronke amwe mugabo azoronka tobashim- tobishimira imana Eh,
Eh, ikindi naco uyu muvukanyi mu kinyarwanda bavuga umuvandimwe yagiye kuvuga ngo iryo jambo yaraje kuvuga avuga yuko ngo hariho abantu baja amanama n'abayobozi kugira bajye ivy'abandi mm.
ivyo bintu biriho ni mw'isi mw'isi hariho abantu baja mu rusengero ntibatahura ubutumwa bw'imana mugabo mu burundi baragerageje Mm.
umuntu atanga ruswa baratanze nimero kizigenza ara- ya- yarabipanze neza uriye ruswa uraterefona ari inzego uterefona Mm.
zigakoreraho kandi ntibimenyekana uwo muntu agafatwa Mm.
kandi agahanwa yeah
bo hariho ibintu nama nakusabye kamirindi Eh, urabona nk'uyu mutegetsi aza urabona umubyeyi n'umwana iyo umwana agize ikosa cyangwa umwana afite ikimubakira regera umubyeyi akagira icyo amubaza mhm.
Twa- no- ngombye nongere ndagutume umushikiranganji w'amagara y'abantu canke afise abamwungirije Mm.
nka bamwe bamwe bidoga bagira n'amafarumasi yugawe imiti yugaranywe kandi hari imiti ita agaciro
Mhm.
minisitiri minisitiri yaragerageje kuvuga ati hari farumasi mbona iri mu makosa ego ayo makosa none azohera aryara ashobora kuvuga ati mbo aba bantu narabahanye reka ndabarondere ariko rero yoha Imiti ireke- jean ejo bundi sinumva muri iki cyumweru ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaravuganye n'ijwi rya amerika muri muri isanga ni umuvugizi
Oh, w'ubushikiranganji ndibwira ndibuka ndakeka yari arimo aganira na frederic nkundikije
oh, sinabitegeye inshuti muri yanjye, iyi ndwi- muzi ni byinshi, muri iyi ndwi byarabaye.
uranabyuka narahombye.
eh mu- ni wowe wihombeye icyo kibazo cyawe wari kukibaza Gusa- Eh, we, icyo kibazo cyawe ari kukibaza ariko rero ubwo ngubwo kirumvikanye ibyo ari byo byose buriya nabo ndahamya yuko bakurikira ijwi rya amerika ba- barabizirikana
Eh, ndagusaba akantu gato kandi icyo ndagushimira kamirindi yego uraho umuntu ijambo akavuga mu ituze ariho umurundi ngaho aguciramo ukagira ariko ndagushimira rwose Mm.
sinoreka kubishimira imana igu- ikomeze iguteretse yewe urakoze cyane uraho umuntu akisanzura agashikiriza ikimubakiye ni ukuri umbabarire gato Mm.
ibyo bintu urabona nk'ifarumasi kuyugura ni ibintu bivuna mu burundi Mm.
kandi urabe no kugarwa kugira yugurwe n'ingore mugabo ku buryo nyakubahwa minisitiri yazugaye natume abo bantu abagiriza amakosa bakoze basaba imbabazi basaba bahanwa bagire gute mugabo imiti nikomeza iborera ngaho hariho abenegihugu bayikeneye Mm.
rero bagomba ko twakora mu kinyegero kandi byarabujijwe Mhm.
Eh, hari abidoga kandi mu gihugu gifite demokarasi umuntu arashyikiriza icyo agona kandi mu Burundi ni byiza nta n'uwukurikiranwa ibyo ndabishima rwose Yee.
Eh, dusabire aboneke tugire icyo tu- abo bantu bugariwe barondegwe baje hamwe bavuga ati twabahaniye iki ntimuzosubire ngibyo byangombwa cyangwa ngi- ngubwo bubasha tubahaye mugabo muhanure n'abandi murakoze mutama yewe urakoze cyane yohani we ndagushimiye pe muraranigwe mugenda mudatsitara murondera muronka murakenewe muyamira mu biganza by'imana twese nk'abitsamuye ye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga ku wa gatandatu nyine murisanzura turi kumwe na huseyina huseyina
yego yego amakuru yawe
amakuru ni meza uratangaza iki
Eh, ndatangaza ibintu ni amahoro ariko nari nanditse eh, mba- mbasaba yuko mwaza kuduta- kudutohoreza mukadusobanurira ku nkuru ziri kugenda zigaragara ku bibuga ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zivuga ko hagati hariho intambara y'ubutita hagati y'u rwanda n'i- n'ubugande aho nagiye nkomeza ngenda mbibona ku ku binyamakuru itangazamakuru byinshi ndetse harimo ni radiyo imwe ikorera hano i kigali yenda nta kwirirwa mvuga none se radiyo na- nakomeje kubibona nkabandikira ku ku rubuga rwa facebook ngo ba- babisobanureho nyuma ntibagire icyo babivugaho eh, ubundi bakavu- bakavuga bati ese eh, ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda yari i dubayi yaba yaraganiriye na museveni cyangwa ntacyo baba barigeze bavuga kubera eh, intambara y'amagambo yaba iri hagati y'igihugu cy'u rwanda n'igihugu cy'ubutasi ariko se usene we impuha zose zizajya zituma witera hejuru kandi nawe ubwawe ayo magambo utarigeze uyumva na rimwe hari amagambo wigeze wumva u rwanda n'abaganda baterana abategetsi oya ntayo nu- ntayo numvise niyo mpamvu tuba tugira ngo None se bayateranira n'abantu hehe?
baba babibonye gutyo bayateranira hehe bayateranira he tuba tugira ngo eh
eh, abantu nk'uko urumva ni ibintu byaciye kuri radiyo bya- byaciye kuri urubuga gutya ku ku- ku gitangazamakuru kimwe gikorera mu rwanda Eh, n'ubu ngubu ugiyeho bya- bya- bi- biranditse biriho mm, Eh, ubwo rero nk'abantu benshi iyo babisomye Mm.
bakabisoma gutyo Mm.
kubivuga si uku- si ugushimangira ko biriho ahubwo biba ari uburyo bwo kugira ngo abantu bave mu rujijo babashe gusobanukirwa ukuri Hussein we.
aho kuri usene twumvikane nanone Eh.
twumvikane niba ibyo bintu byanditse mu kinyamakuru niba hari radiyo yabivuze ntibavuge aho babikuye source d'information iyo si inkuru iyo si inkuru ni igihuha umunyamakuru wiyubashye ukurikiza amahame y'umwuga aragenda agatara inkuru akavuga ati iyi nkuru nyikuye aha hazwi hemewe atari ukuvuga ngo nyitoye mu muhanda atari ukuvuga ngo ivuye mu kirere ah ah ah ntabwo ako nguko ariko itangazamakuru rikora reka rero nguhumurize ibyo bintu bifate nk'ibihuha kugeza igihe niba ari byo koko iyo radiyo n'icyo kinyamakuru bazabaha aho babikuye kandi mufite uburenganzira bwo kubibaza urumva Eh, abantu bose rero ubwo ngubwo icyo bintu turabishimye cyane murakoze imana ibarinde yego nawe ikurinde Mu by'ukuri abantu abantu bashyizeho komantere nyinshi cyane turavuga duti mujya mu birere nta mpamvu rero amakuru twumvise ari uko baganiriye na na iniyo arabike ah, baganira ibintu bisanzwe ibi bintu iki gitangazamakuru kibikuye hehe ubwo rero niba kitahavuga turavuga duti, niba kitahavuga ni impuha kubera ko perezida wa repubulika ubwe ashobora kwivugira kandi ajya abikora
eh, afite inzego zindi zibishinzwe ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bashobora kuvuga hari abandi bose bashobora kuvuga mu biro by'umukuru w'igihugu babifitiye ububasha n'uburenganzira bwo kubwira abanyarwanda ibi- im- amakuru y'imvaho none n'ibyo ngibyo nimba inzego za leta zibishinzwe ibyo ni ukuri gusa nyine iyo dukoze ibi iyo umuntu abajije nka gutya aba agira ngo na ba bandi ba- benshi ndabizi benshi cyane ba- bagiye bavuga bati turi butege na- na amatwi ijwi rya amerika rigira inkuru zifatika kandi zi- zifite inkomoko zifite suruse nanjye rero niko kuvuga nibyo ari byo byose ndi buze kubaza kugira ngo abantu benshi bagiye bagira iyo kiriyosite yo kumenya amakuru y'ukuri babashe kuva mu kintu cya dayirema babashe kugendera mu bintu bifite ishingiro n'aho bituruka abantu babashe kugira ihumure n'ituze Ye.
cyane yuko buriya igihe ubona yuko u rwanda n'umugande dusa nk'aho turi abavandimwe turagenderana cyane bikomeye iyo ikintu nk'iki rero cyaje kimeze gutya gituma abantu ba- bumva badatuze muri bo nk'abantu eh, duhorayo tugenda tuvayo muvoma tuvayo deviye ya ya hariya no- ya- y'ubugande n'u rwanda Eh.
Ibyo rero niyo mpamvu tuba tugira ngo abantu bagire ituze Tuba- eh, ubwo rero nkabashimira no kuri uyu mwanya mwashyizeho ni umwanya mwiza cyane udufata ugatuma abantu ba- ba- basobanukirwa n'igihe ari byinshi cyane baba bagiye babifata gutya ariko iyo babonye umwanya wo kwimikura bakabaza bagasobanukirwa Eh, ubunararibonye mufite imana ikomeze ibibarindemo kandi rwose murakoze cyane kuduha iyi- amakuru nk'ayo ngayo A- eh, nanabwira abantu bose basomye iyo- iriya nkuru n'aba- n'abibazaga ibyo ngibyo harimo abo nabwiraga ntindi bubabarize eh, eh, ay'ukuri babwira nti rwose mwinjiye ukuri Mhm.
mugire ituze mu- mu- mukore imirimo yanyu isanzwe mujye muri bizinesi zanyu muhahe muze Mhm.
mukurikize ibyo muzatangarizwa na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ye urakoze Hussein we ni ni amakuru adafite ishingiro adafite iyo aturuka abantu reka ntabwo bishimira kubona abantu batuye yego reka rero Eh.
reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo n'abandi bategereje urakoze Eh, murakoze cyane ye mu bategereje turi kumwe na Armand Armand
wi mwiriwe mwiriwe wiriwe neza uratangaza iki urahura kamirini urahura akomeye
eh turaho buke buke oya biyiba buke buke ntibibe cyane cyane
Eh, ni buke buke ni buke buke kubera izihe mpamvu
eh impamvu nyene zirahari zirahari zirahari zivuge
eh Eh.
ni buke buke nyene eh nzara bamwe wara nk'umuntu wenda yamenyereye kurya gatatu ubu uyu yasigaye arya rimwe ni hatari Eh,
Eh, ni Ubundi- hatari ubundi waryaga kangahe ku munsi jye narya nka gatatu
none Narya- ubwo narya narya saa yine saa sita nkasubiraho uriya no mu ijoro
eh, saa yine na saa sita ko byegeranye cyane
eee waramwicara nyine mu ga- saa yine saa sita ukarya nye- nye- neza hama ugasubira mu- nijoro wari umukire Ariko ubu rero ntibikiba- ubu ntibikibaho nimba wenda umuntu ashobora no kwirirwa ubusa umunsi wose wari umukire none wakeneshejwe n'iki Ah, yako ibintu bitaraduga ubundi byaduze ubi- ubikura hehe n'amafaranga ataye Ah, Eh, ubu bintu biriko biraduga ikiro c'umuceri kigeze ku bihumbi bibiri n'amajana ke- kare ga cari ku gihumbi ku majana indwi urumva byari bizimbutse ubu nta kintu byose biriko biraduga byose none umukene ga uzabikura hehe uzakuraho amafaranga yo kugura ibi- ibintu biriko biraduga
kandi mu burundi ibintu birimo bijya mu buryo
Biri- bi- gute biriko bijya mu buryo nyakamishamakuru uwo kubaza ati urabaza mugenzi wawe ati a- aze ku isoko abaza igiciro c'ibiribwa yumve niyo niyo yoguha amakuru Mm.
Eh, hanyuma igiciro cy'umuyaga nkuba cyo eh, kimeze gute ubu ngubu icyo cyo rero ni aka- na- na kera abahinga n'uyu giciro udo- hari ukuntu amayinite ashobora kumara waragura amayinite akamara nk'i- nk'iyi nga ariko ubu amayinite nk'ibihumbi ijana na mirongo itanu ashobora kumara nk'iminsi i- ibiri itatu Mm.
Eh, urumva ba- baciye bakore- babikora kugira ngo bi- amayinite ahere n'ingoga ahere n'ingoga urumva kugira ngo nyine barihe ziriya ngira ngo icyo gitoro cya cya mariya guru cya ziriya gurupe wenda zitanga umuriro Mm.
uriya harimo n'ikibazo ga cy'amazi wowe rero hariya ngo bariko barakora amazi ariko eh, iminsi itatu harimo amakaritiye amwe ada- atagira amazi Mm.
ugasanga n'uya- na- na- n'uwegereye hafi ya regidezo ugasanga bariko bara- bariko bayavoma ku mafaranga ibido amafaranga amajana abiri Mhm.
nkumva nimba yacitse nacikire bose i- eh, iyo regidezo nayo yibure mu bandi Mm.
Eh, urumva nk'ubu nk'uno munsi ejo ngira yashyitse mu masaa mu masaa y- kumi n'imwe gutyo saa kumi saa kumi Mhm.
yagize ngo agaru- yagaze ngo agaruke mu ijoro haza ama- eh, haza amazi ari mu yego bariko barayakora bavuga ko bariko barayakora ariko mugabo naho bakagira umwanya barekuye aba- abanyagihugu kugira ngo baronke amazi Eh, kuko amazi nibwo buzima eh, nibwo buzima nibwo buzima ubu buri kindi cyose ariko mubwa amazi aha umuyaga nkuba ego urakenewe ariko mubwa ahanini hagati y'umuyaga nkuba n'amazi hoba cyane ikintu kiza imbere n'amazi
usibye ko byose burya bikenewe kugira ngo igihugu gitere imbere ariko hari igikuru hari igikuru menshi makuru hari igikuru igikuru wowe kugira nawe uhitemo uhitemo iki amazi nicyo kiza imbere wajya nta mahitamo nagira byose nabihitamo
byose byose rwose nabihitamo byose byose babihitamo ariko hari kizi imbere ubu uravuga ko wabura amazi uka- uka- ukabaho ukagenda gute ndabyemera Kuko umuyaga nkuba umuyaga nkuba naho ubura u- mu mwiza uragenda cyangwa eh, uraryama amatelefone yaraje bamurika nta na kimwe ariko si cyo kimwe n'amazi si cyo kimwe n'amazi menshi amakofi ndabyemera ndabyemera iyo amazi meza abuze bishobora gutera n'indwara nyinshi n'ibi ariko si hose si hose Ariko rero nanone- Ni- ni kar- oui.
nanone wibuke ko umuyaga nkuba nawe ukenewe tuvuge nko mu bitaro kwa muganga yego yego eh, urakenewe urumva urakenewe mu bitaro hamwe hamwe urumva ni urugero dufashe ikindi Yego.
ikindi nko nko- nko- nko mu mujyi nko mu gisagara cya bujumbura niba umuyaga nkuba udahari tuvuge nk'amasamake yari ari muri firigo cyangwa amata yari ari muri firigo ibyo n'inyama ubwabyo tuvuge ni ni ingero zimwe na zimwe imboga utuntu nk'utwo. ibyo bintu byose birapfa
ibyo ibyo ariko ibyo naho byopfa ko eh, si si cya- si kirenga ko ko- nk'umuntu abuze amazi inyota y'amazi eh aha n'umubiri uca uguhindukana mu gihe Eh.
ubuze amazi ndabyemeye Eh, izo- izo mboga izo nyama zo uza- uzogenda ugura izindi mu mu isoko nyakubahwa makuru ni ibintu bisanzwe biguma biboneka ku mu- ku- ku munsi ku munsi ariko yeee amazi abu- a- i- amazi abuze Mm.
n'umubiri wawe u- uratuma unagwara kubera amazi Yewe.
amatwi agwaye kubera amazi ndabyemera
Mm.
Ye, Haruma.
nashaka kuvuga ikindi nagomba kuvuga iki kibazo cy'ibwizwa shingiro mu by'ukuri iri bwizwa shingiro niri ni ibwizwa shingiro ryari rikwiye guhinduka kuko ni- ni ni ibwirizwa rihagarariye abaru abantu ngira ngo hose ubu iyo ugiye guhindura ibwirizwa shingiro ufite igituma ugiye guhindura ibwirizwa shingiro Wenda ba- Mm.
wenda bapfuma barishyira mu- mu banyagihugu kugira ngo bemeze eh, ibijya byo gutora yego cyangwa oya Mm.
rero ntibi- ntiba- ntibaze bigungire ko iryo bwirizwa shingiro ngo bagiye kurihinda kuko ibwirizwa guri- kurihindura ibwirizwa niryo mbona mu gihugu cy'u Burundi riha- ha- hanini rihagarariye abarundi bo mu bwoko bwose bw'abahutu n'abatutsi kuko rigiye gusambuka ni ibintu bizotera ikibazo kabisa uzi uzi Iyo muri mwana- muri muri uwo mushinga w'ibwirizwa shingiro rishyashya se hari ingingo wumva uzi neza i- i- itaba- it- itari nziza
ntibarabitangaza kugira ngo umuntu amenye nyine iryo i- i- izo- izo- izo bagira bafatirako eh mugabo ku bwanjye ku bwanjye simbona ko bari kurihindura kurihindura ntabyo mbona ko bari kurihindura kuko ri- ri- rirafashe rira- hari icyo rifatiye abantu ku ku- ku bwoko bw'abahutu ku bwoko bw'abatutsi bonyine Oh.
abatwa mukabashyira ku ruhande
urumva ryari rirafashe hari icyo rifashe eh Eh, urumva rero riri- barikuyeho kugira ngo eh, eh, urabye ni- n'intwaro benshi gakondo bashaka kugu- ku- ngira ngo kuko harimo ama- harimo amabwirizwa amwe y'ubwirizwa shingiro atuma eh, harimo ibiringo eh, by'abakuru b'ibihugu ntarengwa urumva ho bagiye kubikora harimo ibyo bagiye gukuraho kugira ngo bamwe ba batware ngira ngo sinzi ngira si no mu Burundi gusa ndumva no- no hanze mu- muri Afurika biko za Kenya hose ngira ngo mbona bitazaheba byorohera Afurika rega ibya politike muri afurika nyine nanjye ubwanjye simbizi
n'ibintu ni ukuri iyi- iyi politiki muri Afurika ni ni ni biteranye ish- i- agahinda kuko nicyo gituma Afurika ngira ngo itazofite imbere nka- nk'ibindi bihugu Birumvikana.
Umuntu wese yashaka guhe- guhe- we birumvikana kubera ko ahantu hahora indyane se hazamuka gute
Nka- ntibikuba nka nka kenya twari twizeye ko ari igihugu kirimo eh, amahoro kimwe kingiyo ngiye kuba ikintu by'imvururu ngira ngo nabo n'ibwirizwa shingiro bashobora kurihindura Ura- murabibona bya uganda ukuntu byagenze ni ibintu byinshi mu bihugu byinshi bya afurika sinzi rero igi- afurika ukuntu izotera imbere ukuntu abanyagihugu bazotera imbere baza kwama mu njyane y'intambara mu njyane ya politike mu njyane yo guhindura ibintu muri politike ngo jewe ngume ku butegetsi ntware ubuziraherezo ngira ngo birahari sinzi bya uganda ni imyaka n'imyaka sinzi none tuzo nka- tuzo tuzova mu bujagihari abantu b'abarundi abantu b'abanyagihugu muri afurika yewe nimukomeze mubyibazeho ubwo igisubizo kirahari kuko iyo iyo wibaza ibintu ugera ukabona igisubizo
igisubizo nta n'uwo umuntu yogisaba ngo azokimusubize nta n'ibyo abona ni ukubirindirize uhoraho umugani w'abasenzi ntuzoza kwitura uriya mutegetsi kanaka ngo azoguha igisubizo gitomoye wowe ni ukwibandaniza kwitwarira gusa aruma reka ngushimire rero hanyuma duhe n'ijambo n'abandi hanyuma nashaka kuvuga ku bwete umuhuza oya hindira aho ngaho umva oya ntabwo nakwemerera rwose hari benshi bategereje kandi n'abantu batangiye kujya batwandikira bavuga ngo kuki tutagitanga umwanya kuri bose ni nka rewo karuguya bitwandikiye reka rero duhe
ntabwo narenze imisegonda ibiri oya oya rwose mbabarira reka duhe ijambo emile radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero nk'uko rimaze kubibabwira uyu rewo karugo nawe twigeze kujya tumuha ijambo inshuro nyinshi cyane none nawe abona tutakimuha ijambo kandi tuba dusaranganya ni ugusaranganya ijambo rwose mujye mutubabarira nuko ariko nyine yanyandikiye ati kuki mutagitanga umwanya kuri bose turagerageza pe nuko rero duhe umwanya emile emile we uratangaza iki
bandeho kuramutsa no kuri mwifuriza na wikende nziza komera komera twese
ubwo hari umuvandimwe aje gukomoza ku bijyanye na politiki nabyo nagomba ndabiceho gato eee cyane cyane niyo hari ijambo hariho bamwe bagomba kumenga ijambo bodigumana aha
nagomba kuvuga muri make ku bijyanye n'ukuntu inzego ziba zitunganije aho ndavuga cyane cyane nishinga ibihugu bya afurika nyine inzego ziba zubatse barakunda kuvuga ngo ngo abo batavuga rumwe ngo abari mu gihugu cyabo baba batari mu gihugu mugabo tomasi jewe ibyo maze iminsi nihweza cyabure none ndakunda kumva ibyo byanyu no kuri radiyo yanyu muravuga amakuru atomoye kandi atandukanye ye turagushimiye rwose
ubwo hari abategetsi bakunda tomasi gutora amategeko wanashaka mu bijyanye n'ihindagurwa ry'amategeko bo bayita bati ni uku ni ukuyaryohora cyangwa ni ukuyasiga inyurano bivuga bavuga ati ni ukuyaryohora guhindura ngo inkingo zashaje ariko yamara yenda byihweje asanga atari yo ntumbero intumbero no kuri burya itegeko kugira ibinyanyugwe ni itegeko ryiza rifite inyungu uwo wese rishingira abo bose bayatora abo bose bagize kuyashyira mu ngiro kuko itegeko nta muntu ari hejuru yaryo ibyo byo n'ibindi oya aho ntisimbyemeye kubera ko twagiye tubibona kenshi abantu baba hejuru y'itegeko bariho kuko erega
ndabyemera bikavugwa mu magambo ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko turabibona henshi
nibyo ariko mu bisanzwe siko byategereza kubwira
yego
reka mbanzanye gatonya eee ubwo mu kantu nanzura akantu bita ngo si sisiteme cyangwa ngo si uburuke gakunze kuba mu nzego zitandukanye hari urwego rushobora kujya ahantu rugafata ingingo ingingo n'ukuri zikandizwa mu binyamakuru ku isi yose ugasanga biri ko biravugwa ndetse ugasanga ingingo kubera ziterekana neza intumbero yazo kuvuga iki nshatse kuvuga yuko aho harashobora kugaragaramo ako kantu mvuze kitwa si sisiteme abategetsi kanaka barashobora kwibaza ngo bari kumwe n'abo bari kumwe nyine mu ntumbero yo kurongora aho ndiko mvuga muri rusange si ndiko mvuga mu burundi cyangwa uri mu rwanda ni ibintu kenshi nkunze kubona biba hafi ku migabane nka yose ugasanga hariho umutegetsi kanaka aravumbuye amategeko ahantu barayazanye ngo aya mategeko ngo aje guhindura aya kumbe abo bantu kenshi ugasanga ni abantu batavuga rumwe n'iyo leta mugabo badashobora kubyerekana yuko batavuga rumwe iyo ikaba ariyo nzira yo kubicishamo mugabo leta nyayo nyine abategetsi nyabo ntibashobore kubibona bo banezerewe bati aba bantu bari ko badutunganiriza amategeko ashobora kugumiza ku butegetsi mugabo ntibamenye yuko n'amategeko ashobora kubatesha agaciro cyane cyane ko ataba ariko aravugwa neza mu bintu bijyanye na komantere mu binyamakuru mpuzamakungu rero nagira ngo nkurikirane nanzura abo bategetsi basura amategeko na cyane cyane abo bageze kubategeka nyine bavuga inzego abategetsi bo hejuru bajye bararaba neza ingingo zifatwa n'abategetsi bahaye akazi yuko ari ingingo zibaha icyubahiro mu gihugu cyabo no hanze y'igihugu cyabo ibyo bizobafasha cyane rwose mu kurongora amanazura tumazi ndaguzabe
yego nakwibutsa uzodutumire ko no kuri umushyikirangano rejo indero turifuza no kuri kumubaza ko yafata uburongozi umenga nimuramutumira ku iradio rya amerika turifuza cyane kumubaza ibibazo bitari bike
ni nk'ibihe
bo ni ibibazo nyine bijyanye n'indero muri rusange hari abidoga ngo bararenganywa turagomba umuco ku bibazo bitandukanye bijyanye n'indero
yego ariko nyine kugira ngo tumutumire twagomba natwe kumuha igitekerezo ngo tuzaganira kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi ntabwo wapfa gutumira umuntu gutyo mu kiganiro atazi ibyo muzavuga yego bituruka muri mwebwe abanyagihugu ndabyemera ariko iyo dutegura ikiganiro turasaba noneho rero kuko tuba dusaba ntabwo dutegeka nuko none rero umuntu iyo tumusaba ikiganiro iyo tumusaba ikiganiro
eee ndavuga mu mashuri ya za iniverisite abanyeshuri barashobora kumara imyaka ibiri no kuri tomasi ataroze urupapuro rw'umukindo kandi akaba ari umunyeshuri yize muri kondisiyo zitoroshye na buhoro buhoro yirondera uburyo bwo kwirihira ariko yagenda kurondera urwo rupapuro rw'umukindo bakamubwira ngo ntirugangwa ntiruraboneka imyaka ibiri tomasi icyo ni ikibazo cyaronderera umuco no kuri mu bintu bitari kubyorohereza abanyeshuri barangije za kaminuza
none se usibye kubibariza ku iradiyo hari ahandi mugerageza kubibariza mu nzego za leta y'u Burundi
tomazi icyo kibazo ubundi wenda kibangirire kuko mu burundi uwuhaba niwe wakubwira inyishyu urashaka kuyihabwa iyo nyishyu bo gato ntabwo gusaba yuko mwamfasha kubangira kuri iyo nyishyu ubundi bwoko sinokwemera yuko ngewe ntugenda kuyimubaza ndabibatumye muzuba mutumire ko uwo ari wese ashobore kumubaza ku iradiyo kuko twese ntitwahurira mu biro ni ukuri erega ndabyemera ko mwese mutahurira mu biro bye ubwo none byaterwa n'uko mungana nimba muri igihumbi nimba muri ibihumbi icumi ariko rero kumwandikira tuvuge cyangwa se mugakora amashyirahamwe y'abantu barangije kaminuza babuze urupapuro rw'umutsindo mukabatuma bakagenda bakabona ntabwo byashoboka
mbo reka natwaye ijambo abandi no kuri reka dukorere ko icyo cyumviro cyawe n'icyumviro cyiza ye urakoze cyane mi ye umugoroba mwiza muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda irankunda turi kumwe kuri telefone irankunda we ni amahoro naye yego ni amahoro nanjye nawe se ni uko
ni ukuri ko imana agenda ashima ntabwo ninyongera agakinga mugabo mbona umengo kabisa imeze neza nta kibazo na kimwe mfite uri kunyonga agakinga byo kugorora umubiri byo gukora ka siporo se cyangwa uri guhaha
ni guhiga amafaranga ntabwo umunsi mpapuro ndonka ibijumbo by'abana ubu ngubu umaze kuronka angahe
hasha ntabwo kwiza nk'amahera amajana indwi uyu munsi urumva ntapfa ngura agacuri k'ibijumbo uze guhavura uzana guheko ariko rero ndumva nta kiro cy'umuceri kirimo dukurikije uko ndumva ari aruma wabivugaga cyangwa se yohani ntabwo nibuka neza uwabivuze mu kanya
oya umuceri umuceri neza nkabitegekanyagira poroje nk'iyo umwaka uheze nkaca ndawujya ku bondane gusa nawe ubundi sinokwamo nawurora
kandi ukorera amafaranga buri munsi
rego usanga bigoye rero nk'ubunye maze uca amajyana indwi urumva kugira ngo izi kiyo cy'umuceri wumva isi byiyo utafise umuryango hanyuma rero ntabwo ndumviriza abanywanyi bacu cyane cyane icyo nagira ashikirize ni kuba ikintu kijyanye no kuba mudutumira k'umushyikiranganje ajejwe indero mu burundi kuko ku bisanzwe je bihucaye n'iki ahejeje kuvuga gatoya tugiye kuraba ubunye muri edikasiyo turashobora kubona ukuntu abantu bariko bareba amashuri uri kuraba motishe usanga bafite bakavuga ati turi muri sisiteme fondamentale uyu munsi umuntu ariga nta kazi aronka ugasanga ibintu nk'ibyo nibyo biko biratuma abana baha amashuri bamara kuyaheba rero ugasanga nk'umwana umwana w'imyaka cumi n'itatu cumi n'ine ariko ajya kubaka ugwiwe kandi urumva ko ku bisanzwe n'igihugu ntikiba kiriko bigana heza umwana w'imyaka cumi n'ine se ajya kubaka urugo
cyane rwose ahubwo hariho nawe usanga batanayikwiza ugasanga bariko baja kubaka ububasha ugasanga bariko bahiga abagabo bakabyarira muhira ibyo ngibyo ababyeyi bakabyemera
ubundi ubundi biragoye kuko ababyeyi bo ubu ntibamenya na kimwe kuko bashobora gusanga n'umwana w'imyaka cumi ugasanga mu gahinga ahagararanye n'umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umuhungu wumva ko ari ibara kuki mutagenda ngo mubibwire porokireri
ibyo rero nawe uca usanga ni ikindi kintu n'ikindi kibazo kuko bivanye Umva, umva.
n'uburyo uba ufite cyangwa buretse aho twumvikane ugarukira.
irankunda Eh, niyo irankunda mpamvu na- na- buretse twumvikane umuntu ushobora kumushyikiranganje byibuze bagafata ingingo zishoboka kugira ngo uri kariga n'uwahejeje babone ati Yego.
kazoza ku mashuri naka Eh, yego ndabyemeye ariko rero dusubiye inyuma gato kuri ako kantu wari uvuze ko abana bashinga ingo ibyo bintu ntumbwiye ko ufite umuryango
bo umuryango ku bisanzwe uba uhari ariko uno munsi ugiye kuraba bivanye n'ingene imyumvire ya- y'ababyeyi b'uno munsi yego Nawe ngo bariko nibyo bajyana nagira ngo n'ibihe tuganire cy'ubukene.
wowe nanjye nibyo nagira ngo tuganire wowe nanjye ishyire mu mwanya w'umubyeyi ufite umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'ine cyangwa se n'umuhungu w'imyaka cumi n'ine ukabona ngo agiye kubaka agiye kubaka kandi amategeko nta n'ubwo abyemera urabyumva niyo mpamvu amategeko buretse ntabyemera ahubwo rero nico wewe nagira muze mutumire ku mushikiranganji w'indero hamwe n'uw'ubutungane kugira ngo byibuze bazi- bashinge amategeko ku buryo nk'umuntu yoshika iyo kaka yabona ko abavyeyi be barashobora kuvuga ati uno munsi reka twebwe ivyo ntaco bitubwiye ko umwana wacu yagiye kubaka nta kibazo ariko hakaba ingingo zikurikirana abo bantu nabo bashingira abana bakiri ingingo batoya ingingo ndahamya ko zihari mu mategeko ahubwo ikibazo ni mwebwe ababyeyi mutabi- mutagenda ngo mubibwire inzego zibishinzwe nkanjye w'umupapa w'umukobwa ntabwo nabyemera nagenda nkarega urabyumva ibyo reka reka tomasi eh
bo we ku- kuja kurega birumvikana ariko uno munsi ugiye kuraba abantu b'ubu benshi bigira ngo n'abategetsi ugasanga uno munsi eh, arafise nk'umwana dufate y- yakoze ivyo bintu ugasanga ni umuhungu akiri muto atarakuiza imyaka yo kubaka Mm.
ugasanga rero ko atarakuiza imyaka yo- yo kubaka we dufate ukawogenda kubivuga ntihagire agace bagabo bakavuga ati wubisemo kompetansi yahe ni yahe inyungu wuvizemo kuko ku bisanzwe abavyeyi wowe uno munsi ntaco bibabwiye Me- inyungu ya sosiyete
Eh, inyungu ya sosiyete ndabyumva nkaje ndashaka kugenda kubivuga ariko na- mu mwanya ngiye kubivuga bo ba- abo ndabibwiye ntibabiha agaciro kuko bavuga ati we si umwana w'iwawe si mwene wanyu ntaco mupfana urumva niho biriko birapfira rero ariko rero ibyo ngibyo uvuze ntabwo birakubaho wowe
oya ivyo niko ndabivuga kuko naje naje wanagomba muri famiye zarambayeho ndafise mushikanje uheruka gushika ariko je nagize eh, ko bishoboka kose ubunya namusubije kw'ishuri
aha icyo ni ah, ubwo- icyo Nagize nicyo uko cyiza bishoboka rero kose ndagerageza ndaraba ingene ibintu byifashe arasubira ku ishuri ariko arajya kwiga ni ukuri ubu ni sawa biriko biraza ariko niho ndabiraba ubu biriko bira ni- ni- ni henshi rwose ibi bintu biri ikibazo ni ababyeyi ntabwo ikibazo ari abana ntabwo ikibazo ari amategeko amategeko arahari ariko rero nimba n'abashinzwe kuyashyira mu bikorwa kuyashyira mu ngiro batabikora nabo hari ikibazo nimufatanye Eh, ariko ababyeyi hategerezwa na ba kuba- procureur byibuze nawe uciyemo gato hategereza kuba nk'umugwi uguma ugira ugasuiva bakavuga ati mbe uwo mwana ko ari ku ishuri yaheze akaba atagitonda yaheze kubera iyihe mvo yagiye he bakamenya ati ibyo ari byose umwana naho yaheze arahana hari amashyirahamwe abishinzwe hari n- hari ni hari ayo tujya tuganira muri mu- muri ibi biga arahari hari inzego z'ubutegetsi hari abarimu hari ababyeyi hari ubwo urumva abo bantu mwese icyo kibazo cyabananira mugi- mugishyize ku mutima ntabwo bishoboka reka urumva tomasi eh ikibazo gihari uno munsi aha mu burundi turumva ngo hari amashyirahamwe akurikiranira ariko tukayumva ku mazina ariko atajya kuri tere ubona kuguma hariya hama bagahembwa ariko ntibaza kuri tere ngo bamenye ati ibintu biko birakorwa niba ariko bakaro- baka- bakakira amaraporo gusa ntibaze kuri tere eh Eh, nicyo twasheka rero kugira ngo aya ma ni- bive mu maraporo ahubwo bashire kuri tere bakore tumenye ati ibintu biko bigenda neza uruhu bwasaba ko ejo cyangwa hirya y'ejo heza ho guhara kuko hashobora kuba heza rwose gusa ese ubundi wowe irankunda akabazo ka nyuma kugira ngo duhe n'umwanya na joel na stanislas bategereje wowe ku giti cyawe hari Jewe n'ukuri, hari ishyirahamwe na- akabazo cyo wanje ka nyuma nabifise Eh.
ni uko mwozo uraba nka mwebwe abayimenyeshamakuru Mm.
namwe ngahanya aha mu burundi bariho baje bamwe ndabinze bose na- n'abamenyeshamakuru banyu Mm.
ukagerageza kubabwira nabo bakaza baraba bakaza babicisha no mu makuru kugira ngo babivuge kugira ngo babo- babone ko natwe kabisa tuza tubivuga tuba tubize ku mutima kandi dusa n'abantu bashobora kuba bituvugira ko tuba tubivuga ngaho n'aba- n'abashobora kubifata ibisanzwe ye ndagushimira nkunda we
yego yego kandi nawe ureke kuzurampeba uzahavura uzampamagara nanjye nze ndatasha yego ndabyandika
sawa sawa komera umunsi mwiza rero kandi imana ibarinde yego twese
yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turi kumwe na joel nk'uko nari maze kubibabwira joel we
rame urakomeye
ndakomeye cyane nuko rwose
eh namwe ye natwe turakomeye
nanjye ndi i kigali numvise benshi barimo banenga Mm,
ariko ngewe ngira ngo na- ndashima njye mhm.
Eh, ngewe nashima ibikorwa remezo mba mbona nk'ino i kigali mba ntuye Mhm.
ngendeye ku byo mbona nyine bimeze neza nk'iyo mihanda ayo mazu umujyi nyine uba ukeye cyane ese ufite imodokari wowe
ngewe eh
nshobora kuba ntayifite ariko hari izo ngendamo z'abazifite nka famiye cyangwa n'abandi mbega abavandimwe n'amatagisi
eh n'amatagisi eh ngira ngo nyine ni heza cyane nubwo ntayigira ariko umuntu nubwo ntayigira nyine umuntu aba afite icyizere yayigize afite umutekano ntiya- ntiyayibura ah,
Eh, ariko ikindi nanenga nicyo mu- mu ntuza muri edikasiyo yo mu rwanda
eh, aha
nk'ikintu cyitwa cyo hari nk'igi- hari nk'ikintu usanga ngo ki- cy'icyaha makaminuza ahanini as- usanga umuntu yifite ubushobozi bw'u- mu- bwo kwiyishyurira Mm, yashaka nko kwiga kaminuza ugasanga hari imbogamizi ihari
yego
eh, ugasanga hari nk'imbogamizi bagiye bashyiraho nka minisiteri y'ubure- y'ubure- eh, y'uburezi ikagenda ivuga ati utarabonye amanota nk'aya ntiwemerewe kwiga akaminuza oya oya oya oya oya ariko ugasanga oya aho ngaho ndumva rimwe na ubabeshye rimwe ab- Buretse- abari munsi Joel.
yawe ye- yego Ah, ah, aho ngaho urababeshye ntabwo bavuga ngo ntabwo ufite uburenganzira bwo kwiga ahubwo baba bavuze bati ntabwo tuguha buruse kubera ko buruse tu- tuzigeneye abantu bafite amanota ya ntabwo nayo ndi ku- nge nge ntabwo mvuga buruse eh navuga none urashaka kwishyura ku giti cyawe buruse byo ndabizi ibyo byo nsanzwe mbizi none urashaka kwishyurira ku giti cyawe kaminuza ikakwanga
Eh, hari hari ibintu bigenderaho by'amanota kandi uba warabonye zeru nyirizina ah, uba warabonye iyo iyo iyo diporome ariko hari ibintu igenderaho ngo by'amanota noneho nkibaza kubera iki batanga iyo diporome bazi ko igihe ikeneye kaminuza utajya kuyiga baguha diplome yawe kubera ko uba urangije amashuri yawe
none ushaka kwiga kaminuza ukomeze aho ngaho niho mugomba ku- kugirana imishyikirano na za kaminuza kubera ko nta muntu ukubuza kwiga Kora- ntabwo bakubuza bo Nuko baba rero.
bafite itegeko bagenderaho niyo niyo kandi uyifite urayibazanira i- ukayigira ariko ibyo mvuga njye byambayeho njye nagiye kwiga kaminuza biranga ngo amanota bafatiraho ngo ntabwo yuzuye ngo bimbuza amahirwe Ah, wa- wagerageje kaminuza imwe rukumbi gusa
iyo nashakaga iyo nashakaga nyine bari kunyemerera ariko eh, i- barambwira ati nujya ahandi bashobora kukwemera ko None se uyiga, ariko kutagiye?
ikibazo cyazaba nyuma ushobora kuzayirangiza bakagusubiza muri segonderi ku- kugira ngo ubone ya manota bashaka noneho rero nimba nibuka neza mu rwanda naherutse hari ibizame bitaga kandida libre Ntab- ntabwo bikibaho
ibyo bibaho noneho ikibazo rero ugasanga
nuko rero ikindi kibazo none ni ukuvuga ngo usanga hari abandi buretse bigaho twumvikane.
ubwo ubu nayarusha joel we ibyo ngibyo wowe nimba bakubwiye ngo amanota ngo ntabwo ahagije burya umuntu niwe wigira nimba bakubwiye ngo amanota ntahagije genda usubiremo wemere usubiremo mu masomo ujye muri kandida libre y'amazo- Eh, y'amanota uyazana noneho ikibazo ngira adahagije niyo diplome ntibayiguha nyine bayireka okay
Eh, nibyo mvuga bayireka Eh, u- u- uzabibabwire bazazireke
ahubwo nawe wa- watumira na minisitiri ushinzwe ubwo bu- burezi cyangwa izo za kaminuza ubishyiraho ahubwo, Utubaza impamvu- erega, kubera icyo yitanga azi ko erega joel we yabayireka, ikibazo- bakayiha umuntu uza- ufite u- uburyo azagenda akayidepoza agakomeza uretse twumvikane ikibazo ntabwo ari minisitiri ikibazo ntabwo ari amategeko ikibazo ni mwebwe Ni mwe- ikibazo ni twebwe ni ukuvuga twebwe ababyeyi n'abanyeshuri ni ukuvuga niba itegeko rivuga ngo umuntu kaminuza yemerera bitagoranye agomba kugira amanota ya n'aya niko tugomba kubikora abanyeshuri bakiga bashyizeho umwete kugira ngo ayo manota bayabone noneho n'ababyeyi bakagenda babahwitura babakurikira ahubwo aho ngaho niho harimo ikibazo ntabwo ikibazo ari amategeko ntabwo ikibazo ari minisitiri runaka ni mwebwe ni twebwe urumva none rero wowe inama nakugira wowe inama nakugira genda usubire mu masomo icyangombwa ni uko uyifite icyangombwa ni uko uyifite naho ubundi ni wowe ni wowe ku giti cyawe reka twumvikane valeur buretse twumvikane buretse twumvikane valeur ibyo bita valeur donc agaciro ntabwo ari icyo gikaratasi agaciro ni wowe ni ubwonko bwawe urabyumva noneho nimba urambirije kuri icyo gikaratasi ngo ntacyo kikumariye kuki se utagenda ugakorera ikindi ku bwonko bufite
ariko ikibazo muri kucyumva nabi ko hari izindi kaminuza zibemerera kubera iki batabishyira muri kaminuza zose zemere ziriya za urumva ko ari wowe wifitiye ikibazo wowe urifitiye ikibazo ku giti cyawe niba hari izindi kaminuza zakwemerera kuki utazijyamo niba hari amanota bakubwira ngo gira amanota ya nawe kuki utayakorera aho ngaho banza ibyo nawe ubitekerezaho ku giti cyawe ureke gukomeza kwigora weya namwe
hamwe kubera iki bamwe babikora abandi ntibabikore rega ari nk'igihugu ubwo ngubwo ubwo ngubwo uretse twumvikane izindi kaminuza zakwemerera zibifite rega amategeko aba ari amwe ariko burya kuyashyira mu bikorwa ntabwo abantu ntabwo inzego zose ziyashyira mu bikorwa kimwe urabyumva ibyo noneho rero ahubwo iryo tegeko wowe rimenye yego nyine banza itegeko rimenye umbwiye ko wanize noneho iryo tegeko rishake urimenye reba ikibazo rega ikibazo wowe wumva ashobora kuba naranabonye amanota menshi ahubwo hari ikintu bagenderaho cy'amasomo abiri wize kuba warayatsinze ushobora no gutsinda ukabona na mirongo ingahe ku ijana ufite muhatsinze ariko ntiwemerere kubera ko aya masomo nyine agenda uyige hanyuma uyatsinde ibi ni ikira umva jowe reka reka reka duhe n'ijambo n'abandi bategereje twe kwigomba mu magambo kandi hasigaye iminota mike ngo turangize iki kiganiro reka tuzabigaruke urakoze jowe
samu urakoze namwe ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turi kumwe kandi na Stanislas na Diogene bategereje none nagira ngo mpijambo Stanislas Stanislas we yego thomas kamirindi urakomeye
ndakomeye kigali mu rwanda uratangaza iki rero twabonye n'imvura rero aha
ubu ikigezweho rero mu rwanda rwacu aho ndi mu karere ka rulindo uwo muntu wagiye arongora umuntu w'umukobwa atarageza imyaka makumyabiri n'umwe ubu barimo kumufunga kubera iki rwose waba warabyaye ni uko barimo kugufunga kubera iki babafunga abasore bagiye kujya birongorera abantu bakuze b'abakecuru kubera iki se ariko rero sobanura aho ngaho kuki babafunga
nyine ngo ni uko baba barabahohoteye abo bana yego iryo ni itegeko nimba ari itegeko rivuga ngo nta muntu ugomba gushyingirwa adafite imyaka makumyabiri n'umwe urirenzeho ni akazi ke rizamukanyaga itegeko riramukanyaga rwose ubu ngubu nicyo kigezweho hehe ibyo ndabishimye ahubwo kuko nimutangire amategeko muyamenye abagenga mutazajya mubigwamo
bose ubu ngubu nicyo kigezweho hanyuma se ubundi kuki wari uvuze ngo bazajya birongorera ngo abakecuru
nyine ubwo ngubwo abasore bari gushyugumbwa ubwo bagiye kujya bishakira abafite imyaka muri mirongo ine mirongo itatu nuko aho nicyo kigezweho none si amategeko uko abyemera si byo byiza
nibyo byiza rwose ubwo urumva ko nyine amategeko yacu ari kuvugurura nkaba mbona n'akavura kaguye tumeze neza ubu nayo ndi kuva aho bita i remera y'abaforongo ijwi rya amerika nka karahanyuze stanisirasi ndabakunda cyane mutugezaho ibiganiro byubaka erega ye stanisirasi wenda ndagushimiye cyane nawe ndagushimye Thomas Kamirindi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nagira ngo dusoreze kuri diyojene ndabona iminota igiye hagati aho ngaho hari ntiha bose iridofonso watwandikiye ati abaturage benshi nanjye ndimo twifuza ko ikiganiro muri isanga cyakongerwa iminota nka mirongo itatu cyangwa mirongo itandatu ibitekerezo biba bihari umwanya ukadushirana tudahawe ijambo niba twisanga rero icyo mukitugereze ku babishinzwe rwose iridofonse ndabikwemereye kandi mpora mbikora nzongera igitekerezo cyawe icyifuzo cyawe nacyo nzagitanga maze ubwo ngubwo abankuriye bazabasubiza duhamagare rero diyojene diyojene we
ndabumva ndabumva thomas uraho urakomeye muraho neza wowe uri muri leta zunze ubumwe za amerika
yego cyane hanyuma kandi urifuza kuvuga ku bintu bya tombora ya girini kadi
eee nta kibazo nabivugaho kabisa kubera icyo ushaka kubivugaho uri mu ntoki
amazina yanjye wayavuze ni diogene mukama eee ndi umwe mu batomboye iyo tombora ya girini kadi ni porogaramu ya leta zunze ubumwe za amerika itanga buri mwaka aho abantu ibihumbi mirongo itanu baba bagenewe amahirwe yo kuza muri amerika kugira ngo uyu mwaka bazafata ibihumbi mirongo ine n'umunani n'amagana
urebye nibyo baba batangaje ariko bitewe n'abo baba bafashe ababa babashije kuzuza ibisabwa byose nibo baza hari igihe bagera hari n'igihe batagera njye rero nkaba ndi uwashinze gurupe hari umuryango w'ababa babashije gutsindira iryo rushanwa niko nabyita bo mu rwanda bo mu gihugu cy'u rwanda natangiye uwo muryango wo gufasha abantu mu gutanga inforomasiyo ni ugutanga amakuru n'ibisobanuro amakuru n'ibisobanuro byose ukoresheje ubuhe buryo wa demiri disi ubu ngubu nkaba ndi muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya north carolina yego abo bantu basobanura gute ukoresha ubuhe buryo
mbere mbere twakoreshaga social media yitwa facebook aho twari dufite urubuga runini abantu bahuriraho bagatanga ibitekerezo ababa barageze hano muri amerika ababa bari mu rwanda bakeneye gusobanura tukabasobanurira etapu uko zigenda nyuma yo gutsinda bigenda bite ariko aho hamaze kuza indi social media ya watsapu ariyo yihutisha ubutumwa twagerageje gukereya amagurupe aho dukereya amagurupe imwe iba igenewe kwakira abantu magana mirongo itanu yakuzura abo nabo babashije diyoje noneho kuko tombora y'ubu ngubu izafunga kuri makumyabiri na kabiri y'uku kwezi ubu ngubu watsapu mukoresha ku buryo abantu babagana bakabasaba ibisobanuro wayibaha hano kuri iyi radiyo ukayivuga buno
uburyo bwo bwihuse tuba twarashyizeho komite kubera ko ntabwo tujya dutangaza nimero kugira ngo umuntu ajyemo atabaye seregitedi ahubwo haba hari abantu runaka twashyizeho muri komite abo bantu nibo bandikirwa hanyuma bakabasha gushyiramo abandi kuko twirinze yuko hagira umuntu uzamo kandi aba atarabaye seregitedi iyo yo kuri facebook yitwa divi rotari rwanda niyo umuntu ajyaho uwo ari we wese yaba uwakinnye n'utarakinnye uwakinnye rero akaba seregitedi nibwo abasha kubona abantu yakontakita aribo ngewe n'abandi abona aho bayoboye gurupe icyiza ntabwo gurupe ya watsapu yo kuko ushyirwamo n'umuntu wamaze kumwereka iretire igaragaza yuko wabaye seregitedi nibwo tugushyiramo twizeye yuko amakuru tuzaguha azaba noneho rero ubwo ngubwo kubera ko dushigaje amasogonda make yatwanzura reka dusezerane mu mwaka utaha abazatombora bazatangazwa guhera mu kwa gatanu k'umwaka utaha noneho ubwo ngubwo icyo gihe nzongere ngo ushake noneho utange amanimero ya gurupe kugira ngo abazaba batomboye batoranijwe bazabitabaze mu bafashe kubona amakuru n'ibisobanuro
cyane rwose tuzabikora tuzatanga n'ikindi kiganiro mu rwanda aho tuzatanga nimero abantu baganaho ejo bundi mu kwa cumi n'abiri ndumva bizafasha benshi ye tubyemeranijweho rero ubwo ngubwo mu kwa gatanu tuzongera tuvugane hagati aho ngaho nubwo dushobora kongera kuvugana Diogene ndagushimiye cyane ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana rero murakarama turasubira saa kumi n'ebyiri mu makuru